iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi bacu ndabashuhuje mwabonye butandukana muri kumwe na thomas kamirindi mu karere ka kisoro muri uganda muradukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora voice of muhabura mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu u rwanda rurasaba ubufaransa guta muri yombi no kurwoherereza colonel aloise ntiwiragabo ukekwaho ibyaha bya jenoside gusaba umuntu wakoze ibyaha n'uburenganzira bwacu ndetse bashobora no kumuduha ariko bitanabujije ko ibyo twabahaye bigaragaza ibikorwa aregwa ibyaha tumurega nawe bashobora kuba banamuburanisha nkusi faustin ni umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru bw'u rwanda hagati aho abarundi ba mbere bahungutse bavuye mu rwanda barataha uyu munsi naho muri uganda virusi ya korona iriyongera ni mu kanya mu makuru arambuye amakuru abanzirizwa n'ayo hirya no hino ku isi nk'uko tubimenyereye ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika duhere rero ku makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezwaho na aloyizi bigirimana urakoze tomasi tuyahere kuri inkuru ku burundi buramatari w'intara ya kirundo mu buraruko bw'uburundi asaba abanyagihugu hamwe n'indongozi zo mu ntara arongoye gusidukana n'iyonka kuri uyu wa kane ku igenekerezo rya mirongo ibiri n'indwi uku kwezi k'umunani kwakira bene wabo b'abarundi bahunguka bava mu nkambi ya mahama mu gihugu kibanyi cy'u rwanda mu rwandiko yanditse ejo ku munsi wa gatatu buramatari albert hatungimana yasabye cyane cyane abarongoye ubuzi amashyirahamwe amadini hamwe n'izindi ndongozi kuza kwakira bene wabo avuga ko igikorwa cyo kubakira kibera aho binjirira ku mupaka wa gasenyi nemba muri komine ya busoni umugwi wa mbere w'izo mpunzi zihunguka zitezwe kuri uyu wa kane ugizwe n'abarundi bagera ku majana atanu abasivili bashika kuri mirongo ibiri na bane barishwe mu minsi ibiri n'umuhari adf witwaje ibirwanisho mu ntara ya beni mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo aho igisirikare ca leta kiriko kiratana mu mitwe n'imihari yitwaje ibirwanisho umwari adf wagirizwa ko kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane umaze kwica abasivile barenga igihumbi mu karere ka beni mu ntara ya kivu y'uburaruko umukuru wa sosiyete sivile muri ako karere kinos katuwo yavuze ko ibiziga mirongo ibiri byatowe kuwa mbere mu mihana y'i mapasana na mabuwo ibindi bine bitorwa ku munsi wa kabiri mu mihana ya mbawu tukivuga muri kongo nyene abasirikare mirongo ibiri n'umwe hamwe n'abapolisi bararengukishijwe imbere ya sentare ya gisirikare ku vyaha vyo gufata abakenyezi ku nguvu mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo umukuru w'iyo sentare major alain giongenga lwanzu yavuze ko sentare ya gisirikare kuva ku munsi wa mbere iriko iraburanisha abasirikare bagirizwa ivyo vyaha kandi n'abantu mirongo ibiri na batatu bakorewe ayo mabi baraje kubagiriza abakenyezi bariko barafashwa muri izo mburano na muganga denis mukwege avura ingwara z'abakenyezi yanatahukanye agashimwe kitiriwe nobel mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani abanywanyi b'uwahoze ari perezida wa cote d'ivoire laurent bagbo bavuze ejo kuwa gatatu ko bazotanga kandidatire yiwe yo guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu ku izina ryiwe mu matora yo mu kwezi kw'icumi laurent bagbo asanzwe i buraya inyuma yo kurekurwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi urunani rushigikiye bagbo rwitwa ensemble pour la démocratie et la souveraineté rwavuze ko ruzotanga izina rya bagbo hisunzwe amategeko abategetsi b'umugwi utunganya amatora baza baranse ko bagbo n'uwahoze ari umukuru w'abarobere guillaume soro bemererwa guhiganwa muri ayo matora umukuru w'uwo mugwi kuribari kuibert yavuze mu kwezi kw'indwi ko uwo wese yagirwa n'ivyaha atazoshirwa ku rutonde rw'abakandida abahuza bo mu bihugu vyo mu burengero bwa afurika mu muryango wa cdao babwiye abasirikare bakoze kudeta muri mari ko bashobora kwemera leta mfatakibanza iyobowe n'umusivile canke umu ofisiye w'umusirikare yakukurutse mu gisirikare gihe kitarenze amezi cumi n'abiri ibi vyavuzwe na perezidansi ya nigeria ibi bitangajwe nyuma y'inama hagati ya perezida muhammadu buhari wa nigeria n'umuyobozi w'intumwa z'umuryango wa cdao zatahutse muri indwi zivuye muri mari mu biganiro n'abaofisiye mu gisirikare ca mari bayoboye kudeta ku itariki ya cumi n'umunani z'uku kwezi k'umunani ibamako igitigiri gito c'abasirikare ba leta z'ubumwe za amerika barakomeretse mu guhanahana amasasu kwabaye hagati y'abasirikare ba amerika n'ab'uburusiya mu gihugu ca siriya umwe mu bategetsi b'igisirikare ca amerika atashimye ko izina ryiwe rigaragara yavuze ko abo basirikare bakomeretse bitavuye mu gutanga mu mitwe nyako ariko ko kwabaye gusotorana umutegetsi avuga ko byabaye mu ntango z'indwi mu buraruko bushira ubuseruko bwa siriya kandi ko izo nkomere zisanzwe
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi nshuti zacu muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikira no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu noneho tujye mu biyaga bigari uyu munsi leta y'u rwanda na hcr ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi baracyura abarundi bagera kuri magana atanu bari mu nkambi y'impunzi ya mahama ni inkuru ya pierre claver niyo nkuru umunyamakuru w'ijwi rya amerika i kigali kuri uyu wa kane inkoko niyo ngoma bamwe mu barundi bari bahungiye mu ikambi y'impunzi ya mahama iri mu buseruko bw'u rwanda bazinduka bafata inzira itumbera mu gihugu cabo c'amavukiro umuvugizi wa hcr mu rwanda umupfasoni elise viresharan yabwiye ijwi rya amerika mu kiganiro cyihariye ko hategekanijwe gutahukanwa abagera ku majana atanu ati ibiharuro dufise twavuga ko bikiri mfatakibanza ni abagera ku majana atanu na mirongo itanu n'umunani bari mu miryango ijana na mirongo irindwi n'umunani ariko hama hariho abikura kuri urwo rutonde ku munota wa nyuma kubera ubwoba canke abashobora kugwara giturumbuka canke ku zindi mvo bakisabira kurindira gato nico gituma ubu twategekanije ko igice ca mbere kigendamwo impunzi amajana atanu yamara ibitigira ntabanduka tuzobimenya bamaze kujabuka umupaka tukabona bakiriwe na bagenzi bacu bo mu burundi nawe biruko imahama hatanzwe itangazo biciye mu vyuma bishikana amajwi kure ko abafise amadeni canke ibindi bibazo bobanza kubikemura imbere y'uko bataha icitonderwa umuntu wese wiyandikishije akaba afite icupa rya gaze arasabwa kuritanga hanyuma umuntu wese ufite ibibazo mu muryango cyangwa se mu nkiko arasabwa kubikemura kuko byamubera intandaro yo kutataha ubwo rero niba ukeneye gutaha kemura ibibazo hanyuma dutahe amahoro yeza bamwe mu mpunzi bari ku rutonde rw'abazotahukanwa ku gushaka kwabo bakiriye nabi ubwo butumwa twaciye tubona yuko ari mu ntumbero ya bamwe bamwe batifuza ko twotahuka mu gihugu cyacu barimo baradutega imitego ni ukubwira yuko ngaha mu nkambi ya mahama nta muntu n'umwe yubura ikibazo kandi nawe utokigira uno munsi umuntu arashobora kugikereya ubwo nyine akaza nko kuri hasiteri umugore cyangwa umwana bigatuma uno munsi cyangwa ejo udatahukanwa kuko ni ukubwira neza munyamakuru mu nkambi y'imahama hari ikintu bita umugwazo bawaka muri banki ramberi niwe utunze abantu bo ngaha nta murundi n'umwe w'impunzi y'imahama wosanga ni muri buri afite ikarata mu nzu yiwe ubu turi mu k'umunani usanga ideni afise ari iryo mu kwezi kwa cumi na kabiri rero tukibaza ko no mu kwezi kuza kugira ngo abe bica bisaba ko yaka umugwaza akayinjira mu kwezi kwa gatandatu bikabandanya ugasanga ageze mu mwaka ubwo urumva muri icyo gihe nta murundi n'umwe azoba mw'ikambi y'imahama ico bikoze ishirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR rirabahumuriza ko ico kibazo c'amadeni rizobafasha kugikemura kugira ngo ntikibe intambamyi yo gutaka impunzi zavyisabiye atabo ni bake cyane kandi turabizi baba bafise amadeni batse muri bagenzi babo ku mabutike yo mu ikambi canke yo hanze canke mu migambi y'iterambere ibi turabikurikiranira hagufi kimwe kimwe ukwaco nta kibazo bizotorerwa umuti amadeni yishugwe kugira ngo dukureho inzitizi zose zobabuza gutahuka ku ruhande rw'uburundi aho izo mpunzi zizoshikira mu ntara ya ngozi na muyinga haramaze gutegurwa ubushikiranganji bw'umutekano n'intwaro y'agati mu gihugu bujejwe ico kibazo n'izindi ntumwa ku ndwi iheze baragendeye ivyo bibanza kuraba uko bimeze pierre nkurikiye ni umuvugizi w'ubwo bushikiranganji turagira urugendo rwo kugira turabe ubwa mbere kambi bazoshikiramwo y'isongore mu ntara ya ngozi niho twahereye aho twasanze ari kambi yari isanzwe yubatse ata bintu byinshi byo gusubiramo keretse kubaka akazu bazoshikiramo ubwa mbere kugira ngo baze bapime cane cane cakiza c'umugera wa, wa corona no gusubiramwo gukubura gusubiramwo utuntu ibiti n'intebe ushobora gusanga bitakimeze neza kubakwa aho kwihagarika cyangwa kwituma hari hasanzwe hariho mugabo ni hakeyi hama hongere hasubigwemwo n'itangiye gushiramwo amazi yari isanzwe iri ngaha tuvuye ngaho twaciye tugenda mu ikambi y'ikinazi ni mu ntara ya muyinga hafi y'urubekobero ahashobora kuzoshirwa abo bantu hamwe boza ari benshi cyane abarenze ko barashobora kuzobashira hariya ari kambi ya mbere y'isongore bazoshikiramwo twasanze ari kambi ishobora kwakira abantu bashika ku majana atandatu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ni rya mbere impunzi zivuye mu rwanda zitabukanwa ku gushaka kwazo hsr na leta y'u rwanda rwakiriye abarundi barenga ibihumbi mirongo irindwi na bibiri bemeza ko ari igikorwa kizobandanya no mu minsi iza pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
ijwi ry'amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderese ni voa radiyo yacu
u rwanda rwasohoye impapuro mpuzamahanga zo guta muri yombi aloyize ntiwiragabo ukekwaho ibyaha bya jenoside ntiwiragabo yari koroneli ashinzwe urwego rw'iperereza mu biro bikuru bya gisirikari mu rwanda mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane ubu aba mu bufaransa mugenzi wacu venuste nshimiyimana yaganiriye n'umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru bw'u rwanda faustin nkusi kuri iki kibazo rero cya aloyize ntiwiragabo ni uko impapuro ubushinjacyaha bukuru bw'u rwanda bwarazitanze mu minsi ishize dusaba ko uyu mugabo ntiwiragabo uri mu bufaransa yatabwa muri yombi kugira ngo ashyikirizwe ubushinjacyaha bukuru bw'u rwanda kugira ngo bumukurikirane nibyo rero koko twarazitanze kandi zamaze kugera aho zigomba gushyikirizwa mwatubwira ibyaha ashinjwa akurikiranyweho wenda ubu ngubu kuko turi mu rwego rw'iperereza ndaba nirenze kugira ibyo mvuga bijyanye n'ibyo aregwa ibikorwa ndetse n'ibyaha ariko icyangombwa nakumenyesha ni uko gusa izi mpapuro zakozwe kandi turiho turakorana n'urwego rw'ubutabera mu bufaransa kugira ngo iby'amahoro byose bikorwe amategeko yubahirizwe noneho atabwe muri yombi mbese kuki mwagombye gutanga urupapuro rusaba ko afatwa kandi muzi neza ko ari mu bufaransa igihugu gifite ububasha gihabwa n'amategeko cyishyiriyeho cyo kuba cyafata kandi kikaburanisha umuntu wese ukekwaho kuba yarakoze icyaha cya jenoside
icyo navuga aho ngaho ni uko ibyaha icya mbere yabikoreye mu rwanda ibyo aregwa yabikoreye mu rwanda byumvikana ko u rwanda rufite ubwo bubasha ndetse n'ubushake bwo kuba yaza mu rwanda kugira ngo abe ariho aburanira naho kuba twabyohereza mu bufaransa kandi nabwo bufite ubwo bubasha bwo kuba bamuburanisha ngira ngo eh, ntacyo ntacyo bitwaye kuko gusaba umuntu wakoze ibyaha n'uburenganzira bwacu ndetse bashobora no kumuduha ariko bitanabujije ko ibyo twabahaye bigaragaza ibikorwa aregwa ibyaha tumurega nabo bashobora kuba banamuburanisha hari ibintu bibiri icyo dukora cya mbere ni ugusaba ko azanwa aho yakorewe ibyaha mu rwanda akaburanishwa ariko mu gihe basanga bitari na ngombwa nabo bafite iyo obligasiyo yo kuba bamuburanisha So, ngira ngo rero byose byohereje amategeko muri rusange ibyo twakoze byohereza amategeko kandi basanze ari ngombwa banamwohereza kugira ngo abonere mu gihugu cy'u rwanda ariko se kuba aya makuru yarashyizwe ahagaragara ku munsi umucamanza mukuru urukiko rw'insigarira rwa tpr urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari rwarashyireho u rwanda bramert yari mu rwanda azanywe n'ikibazo cya kabuga felicien nawe uri mu bufaransa hari isano ayo madosiye yombi afitanye cyangwa se ni impurirane itaragambiriwe icyo navuga nta mpurirane ihari kuko ngira ngo uriya mushinjacyaha mukuru ari muri misiyo ye y'akazi mu rwanda ku birebana na dosiye ariho akurikirana ariho akurikirana ya kabuga felicien so ntaho bifitanye isano gusa ni uko wenda abanyamakuru babajije umushinjacyaha mukuru n'ibijyanye n'iyo dosiye akagira icyo abisobanuraho ariko ubushinjacyaha bw'u rwanda bukurikiraneho uyu ntiwiragabo ibikorwa ku giti cye kuko icyaha ni gatozi naho kabuga felicien nawe afite ibyo aregwa ku giti cye bi- bimureba ku giti cye ngira ngo rero ntaho bihuriye we nk'uko mubizi azajya kuburanira arusha kuko niho yasabwe ko ajya kuburanira ni nacyo kiriho gisuzuma ubu ngubu Eh, kuba ari ahangaha rero mu rwanda ni uko birumvikana eh, ni ukuza kugira ngo arebe akusanye ibimenyetso bitandukanye arebe abatangabuhamya n'andi makuru kandi kuba yakorana n'u rwanda kuri iyi dosiye ni ibintu byumvikana ariko nanone dosiye ya nibiragabo iyo iri ukwayo twayisabye nk'u rwanda twohereza impapuro mu bufaransa nk'ubushyashya bw'u rwanda kugira ngo noneho dusabe ko uyu mugabo nawe yafatwa ariko by'ukuri ntaho bihuriye eh, aho bihuriye gusa nuko wenda bose ari abanyarwanda wenda bakoze jenoside bakekwaho jenoside ariko by'umwihariko ntaho bihuriye muri rusange faustin nkusi umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru bw'u rwanda ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze namwe ijwi rya amerika ryabonye amakuru afatika yemeza ko izo mpapuro zo guta muri yombi koroneli ntiwiragabo zageze mu bufaransa kuko twifuje kuvugana na ntiwiragabo ku giti cye cyangwa se umwunganira mu mategeko ariko ntibyadukundiye aya makuru nituyabona turabagezaho mu biganiro byacu bitaha muri uganda abandura n'abicwa na virusi ya korona bariyongera cyane ubuyobozi burategura gusubizaho guma mu rugo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda inyashiyusi bahizi umubare w'abamaze kwandura indwara ya covid 19 muri uganda umaze gusaga ibihumbi bibiri na magana atanu mu mpera z'icyumweru gishize minisiteri ishinzwe amagara y'abantu yatangaje ko bwabaye ubwa mbere kubona umubare munini w'abanduye mu munsi umwe uwo munsi akaba harabonetse abarwayi amagana atatu na cumi n'umunane banduye kandi abenshi muri bo akaba bari imfungwa zo muri gereza yo mu majyaruguru y'igihugu kuri abo amagana atatu na cumi n'umunane ijana na mirongo itanu na bane nibo bari imfungwa kandi mu mujyi wa kampala kuri uwo munsi nawo haboneka abandi ijana na mirongo itatu na batandatu ukuva icyo gihe ukurikije imibare itangazwa buri munsi na minisiteri ishinzwe amagara y'abantu abasaga mirongo itanu nibo basanganwa n'ubwo burwayi buri munsi hirya no hino mu gihugu ubu umubare w'abanduye babonetse hano kampala honyine akaba usaga amagana atanu bivuze ko kuba ari umujyi wirwamo abantu basaga miliyoni ebyiri ku munsi ubwandu bwa covid bwaba bumaze gufata benshi mu mujyi ariko bataragaragaza ibimenyetso ukurikije minisitiri ushinzwe amagara y'abantu Jane Ruth Aceng muri rusange abaturage ntabwo barimo gukurikiza amabwiriza yo kwirinda bityo hakaba hagomba gusubizwaho amabwiriza akaze yo kwirinda People are no longer following the preventive measures.
abantu ntibagikurikiza amabwiriza yo kwirinda ibi bigaragarira mu bigo by'imodoka zitwara abagenzi n'amasoko bivuze ko icyorezo kigiye kugera mu nshonda zose z'igihugu naho cyari kitakageze tukagera ku rwego rukomeye cyane rw'ubu burwayi ako kaba kabaye akaga mu gihugu cyacu no kubera iyo mpamvu kugira ngo twirinde kwiyongera k'ubu burwayi hamwe no gupfisha abandi bantu benshi cyane bishobora kuba ngombwa ko amabwiriza yaguma mu rugo yasubizwaho
it may be necessary to consider another lockdown.
ku bantu basaga ibihumbi bibiri na magana atanu bamaze kwandura hafi igihumbi na magana atatu bo bamaze kuvurwa nuko barakira kandi ibihumbi magana atatu na mirongo itandatu bo akaba aribo bamaze gukorerwa ibipimo by'amagara mu gihugu cyose ikibazo cy'iki cyorezo kirimo kwiyongera umunsi ku wundi aha mu gihugu mu gihe cyakabaye kigabanyuka ukurikije imyiteguro yose leta yashyizeho nicyo inteko ishinga amategeko yiriwe iganiraho akaba perezida w'iyo nteko rebeka kadaga agira leta indi nama ati ndibaza ko ubu leta ikwiye kwibanda ku cyo gufasha abantu kugira ngo bamenye uko babana n'ubu burwayi kumara igihe kirekire kuko bigaragara ko atari uburwayi bugiye guhita bushira tugomba kumenya uko twabana nabwo ibyo dukwiye kurya byarushaho kubaka imibiri yacu kugira ngo iburwanye leta kandi igomba gukoresha ingufu kugira ngo amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo akurikizwe kuva umunsi w'ejo umukuru w'igihugu yari ategerejwe gutanga ijambo ku mabwiriza mashya guhasha iki cyorezo benshi bakeka ko ashobora gusubizaho amabwiriza ya guma mu rugo cyane cyane mu mujyi wa kampala no mu nkengero zawo hamwe no kongera guhagarika ingendo z'imodoka zitwara abagenzi dore ko amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo atagikurikizwa cyane cyane muri iyi myanya ukurikije minisiteri ishinzwe amagara y'abantu ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu burundi abanyagihugu bafite imanza muri sentare nkuru y'intara ya gitega bavuga ko imanza zabo zirimo izimara imyaka irenga icumi zitaracibwa ni inkuru ya radiyo ijwi rya amerika yafatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi turayisomerwa na desire hatungimana uri i kigali bamwe mu bafise imanza mu zavuye mu masentare y'intango agize iyo ntara ya gitega zungururizwa muri sentare nkuru y'intara bavuga ko zimwe mu manza zimaze hagati y'imyaka cumi na mirongo ibiri zitarahera uretse uguteba gucika kw'izo manza bigwiza urwanko hagati y'ababuranyi n'uburyo bwo kwiyunguruza buba bwinshi bikabatera kwihebura kuko bavuga ko bajuragirika mu gihe baje kubaza aho imanza zabo zigeze aba ni bamwe mu bafise imanza muri sentare nkuru y'igihugu ya gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi naha nicaye kuri grande instance n'ubu mbona ko mpengu nizuguruzuguru kubera urubanza rurashaka gucika mugabo rugateba gushirwa mu ngiro nk'ubwo iwanje rumaze imyaka cumi mugabo n'ubu ntirurashirwa mu ngiro rero jewe nk'ikintu nosaba kabisa nosaba nk'umuntu akadufasha nyene zikaja mu ngiro vurama kubera ntibitahuritse nk'imvo nazo jewe sishaka gutahura imvo kubera nta mvo n'imwe yobuza ikurikizwa ry'urubanza twe twivira kuri sentare nkuru y'igihugu rero abaye uko dufate nk'imanza ziba zaracitse na sentare y'intango iheze ikazikurikiza neza ikazikurikiza itaravye hirya no hino yego nk'ubu unye mu minsi iheze nari naje n'ejo kandi nari nagarutse baca batubwira ati ntidusubire inyuma rero mu ndwi iheze baraje twe twumvise ati baje ku makomine ntabyo twamenye mugabo mu nyuma baca basiga babwiye ngo bakuru b'imitumba ngo baroze kuwaka ejo kuwa kabiri ejo rero twaraje ntitwarose ni nk'ubu rero twe twagarutse turabe yuko bobitubwiramo tubwira icyo batubwiye dukora icyo nyine batubwiye ati taha turataha ngorane nyine birazidutera kuko nk'ubu ahantu hagendwa n'itike kuko haragora uca usanga tutari ko turaronka amahera y'agatike dusaba yuko nyine ibintu bobitubwiramo hanyuma nyine umuntu akareka kuzararuhira hejuru kuko itike riragoye mu nama buramatari w'intara ya gitega aherutse kugirisha abakora mu rwego rw'ubutungane bo muri iyo ntara nadine kanyamuneza arongoye sentare nkuru y'igihugu ya gitega avuga ko ubukene bw'imiduga yo kwiyunguruza aribwo butuma imanza ziteba kuja mu ngiro kuko bataroha ingene baja kuzishyira mu ngiro turafise imanza nyinshi cyane ari naho hava imyidogo kenshi y'ababuranyi kenshi nabo nyene baraza batazi aho urubanza rwabo rugeze kuko isentare imaze kugira imanza zishika ibihumbi umunani murumva ko muri karasima gashobora kuducamo muri ico gihe rero hari igihe umuburanyi aza ntamenye yuko rwoba rwaracitse canke rukiriko ruraburanishwa kuko nabo nyene atarukwirikiranye ugasanga muri uwo mwanya badahise barutora ugasanga avuye aho yidoga ati urubanza rwanje rwaratakaye canke rwaranyitse muri rusange rero kiduhanze n'ikibazo c'uburyo kuko iyaba uko umuntu bikenewe ko dushika twaca dushika nibaza ko n'imyidogo atayibihari rero ubu unye ico tubona nuko imanza zose ziciwe na sentare y'intango zitegerezwa kunguruzwa guhinyuzwa ntitwovuga ko zose ziba zakurikijwe neza birashika ugasanga ntibarukurikije neza mugabo ubu ico tubona nuko niziba zakurikijwe neza ababuranyi ntibarabitahura neza bariyumvira bati ngira nitwashika imbere runo rubanza rurashobora guhinduka muri iyo nama yabaye mu ndwi iheze Venom Manirambona buramatari w'intara ya Gitega yamenyesheje ko ubukene bw'imiduga yo kunguruza abacamanza buzwi ku rwego rwo hejuru ariko kandi akavuga ko ubwo bukene butotuma abanyagihugu badatunganirizwa ku rwego rw'ubutungane navuze ko bafise ikibazo kijanye no kwiyunguruza imodoka ndetse n'ibitoro ahanye ndetse twabishikanye ku nzego zo hejuru zishobora gufata ingingo kugira ngo ubwo buryo bwo kwiyunguruza buboneke ariko rero mu kurindira ntidushobora guca tuburira amaboko nicyo gituma twasabye yuko ubuzi bwose bwoshigikirana arahari imodoka itagiye gukora uwo munsi igatizwa abajejwe ubutungane bagashika ku rubuga hanyuma bagatunganiriza abenegihugu icyo kibazo rero turazi yuko inzego z'igihugu zikizi turizeye yuko mu minsi kizova mu nzira ariko mu kurindira tubwiriza gutunganiriza abenegihugu mu kugira urwo runani mu gufashanya ndetse na jewe mu gihe baba bafise ibikorwa nshobora no kubaha n'imodoka ngiramo ntateguye kuja kuri tere nkagera n'amaguru umugana bo bagashika kuri tere gukora kuko imodoka n'iz'igihugu zitegereza gukora ibikorwa vy'igihugu urongoye sentare nkuru ya gitega avuga ko ibice birenga mirongo icenda ku ijana vy'imanza ziteba gucika ari izijanye n'amatati y'amatongo izo nazo zikaba zisaba ko abacamanza bashika ku matongo y'ababuranyi
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzaniya mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije mbifurije kugira umunsi mwiza murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.